muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone ni thomas kamirindi igiye kubagezaho amakuru muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda kandi aho muri hose mushobora kujya ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera saa mbiri nabwo mugakurikira gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika amakuru fondasiyo joseph nishira imbere irafasha abana b'impunzi z'abarundi mu rwanda kujya mu ishuri umuryango wacu wifuza yuko ata mwana w'umurundi w'impunzi yoma muhira ngo yabuze minerivare muri pirimeri na segonderi icya kabiri ni uko atamwana w'impunzi w'umurundi bijya ku ishuri ashonje uyu ni egide nimubona aserukira fondasiyo joseph nishira imbere naho abana b'abarundi bari mu nkambi y'impunzi ya kavimvira muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bafite impungenge ko umwaka ugiye gutangira w'amashuri wababera imfabusa izo ni ingingo z'ingenzi ishyirahamwe ryitwa fondasiyo joseph nishira imbere ryo muri leta zunze ubumwe za amerika ryahaye abana barenga magana atatu na mirongo itanu b'impunzi z'abarundi baba mu miryango ikennye mu mujyi wa kigali no mu mujyi wa nyamata mu rwanda imfashanyo yo kubarihira amashuri ni inkuru ya pierre claver niyo nkuru ari mu rwanda tubashije kuronka iyo ntererano ya minervare twarashoboye kuronka ukuntu twiga tumeze neza tutavuga ngo bagiye kutwirukana n'ibindi ndanezerewe cyane kubona hari abantu bagifite iyo mitima yo gufasha abandi abo bana ni bamwe mu bari ku rutonde rw'abandi banyeshuri barenga gato amajana atatu na mirongo itanu biga mu mashuri mato mato n'ayisumbuye bagize amahirwe yo kurihirwa amafaranga y'ishuri kuva mu mwaka uheze batoye kuko bava mu miryango y'impunzi z'abarundi itishoboye mu bisagara bitandukanye byo mu gihugu cy'u rwanda ku bw'ishyirahamwe fondasiyo joseph nishira imbere ryo muri leta zunze ubumwe za amerika ritanga iyo mfashanyo intumbero ni uko atamwana w'impunzi w'umurundi atoja ku ishuri kubera ubukene ejide nimubona ni wariserukira umuryango wacu urifuza yuko ata mwana w'umurundi w'impunzi yoguma muhira ngo yabuze minerivare muri pirimeri na segonderi icya kabiri ni uko ata mwana w'impunzi w'umurundi bijya ku ishuri ashonje kubera ko ababyeyi badashyize inkono ku ziko tuje kurira minerivare abanyeshuri bashika amajana atatu mirongo itanu n'icyenda nibo baronse minerivare ubu rero uko imyaka iza hari abazi amashuri ko dufasha pirimeri amashuri mato mato na segonderi amashuri yisumbuye gusa rero nk'abahejeje abavuyemo uwo mugabo afise abana batandatu bahawe amahera y'ishure akamweme ni kose abana bariga tukaba dufite dushoboye tubigisha tumaze guhunga uburyo buraduherana amafaranga araduherana baza rero ari abantu b'abatabazi kudufasha abana basira mu mashuri bariga tugihunga umwana wanje makuru yiga muri siziyeme pirimeri agiye kuja muri setiyeme yatangiriye muri setiyeme ino uwa kabiri yatangiriye mu wa gatatu mu wa kane ubu nawe atangira uwa mbere ino hari abandi babiri nabo ntunze ba mukuru wa madamu bo rero bose bariga ubu nawe afise abana bane barihigwa n'iyo fondasiyo nishira imbere badufasha kwigisha abana umwaka umwana yaje agezemwo ubu si wagezemwo kandi amahera yishugwa n'iryo fondasiyo nyine yewe mfasha abana bane nyishyurira abana bane mfite abana batandatu gasigara mpangana n'abo bandi babiri iradufasha byose no mu migambi y'iterambere mu gisagara ca nyamata mu burasirazuba bw'u rwanda iryo shirame nyene ryaratanze kuri uyu wa gatandatu imitahe ku miryango itishoboye kugira ngo ishobore kwisununura aba ni bamwe mu bahawe iyo mitahe ibihumbi majana abiri na mirongo itanu nagomba tuzoshaka inzu ducuruze amagi ducuruze ibiraya ducuruze amavuta n'ibiharage bizomfasha cyane kubera gufungura abana bagafungura uca wumva umutima unezerewe icyo nzi cyo nta murundi kazi ashobora kuvuga ngo aronse amahera ngo agiye kuyanywera inzoga gukora bizinesi yo gucuruza ibi byuma sikarapu bishaje tubishora mu nganda amayizine abihinguramo ibindi byuma bishasha turafungura turabayeho turari inzu irishurwa turafungura neza turarya tugahaha nk'abandi bose ku isoko mu gihe abakenewe gufashwa hari benshi n'abajije ubuserukira iyo fondasiyo ingene bahitamwo abakenye kurusha abandi canke ko bose bazohava bashikirwa turafise umugwi w'abantu mu rwanda udufasha kugendera iyo mihana bakarobanura abantu bakamenya uraye atariye n'urayariye bakamenya uja ku ishuri ntajya ku ishuri rero dutangurira ku bana batari mu ishuri kugira ngo bajye mu ishuri abavyeyi bafise abana biga muri porogaramu nibo duha agatahe kugira ngo bagaburire abo bana tubatanga hagati y'ibihumbi amajana na mirongo itanu gushaka umuriyoni mu gutangura nini imiryango muba muzi irari itariye abana bana- bana- ba- ba- bananutse eh, mu batubwire abantu tubagendere turengene bifashe tubatere eh, ingoga tubahe umwizero amafaranga agera ku miliyoni mirongo ine na zitatu z'amanyarwanda ku mwaka niyo iryo shirahamwe ryashize muri uwo mugambi wo gufasha impunzi z'abarundi ziba mu bisagara zitishoboye rihamagarira n'abandi bagira neza cane cane abarundi bifise baba mu mahanga guhindukiza ijisho maze bagafasha impunzi bene wabo Pierre Claver niyo nkuru inyamata ku bw'ijwi ry'amerika Claver urakoze hagati aho abana b'abarundi bari mu nkambi y'impunzi ya Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bo bafite impungenge ko uyu mwaka w'amashuri ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ugiye gutangira wabapfira ubusa Vedaste Ngabo araduye inkuru irambuye abanyeshuri b'abarundi bahungiye mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira bari basanzwe biga amashuri abanza n'ayisumbuye bavuga yuko kumara igihe kirekire muri iyi nkambi byatumye umwaka w'amashuri ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ubapfira ubusa kuko muri iyi nkambi ari nta mashuri ayirangwamo itanga ishaka Justin n'umwana ufite imyaka cumi n'umwe y'amavuko avuga yuko kubera kwicara igihe kirekire muri iyi nkambi batiga bituma ababyeyi babo bajya babatuma kujya gukora imirimo ivunanye mu baturage b'abakongomani kugira ngo babone ifunguro dore ko muri iyi nkambi bafungura rimwe ku munsi turagana mu igaraviya tukagenda tuka- tugasoma akazi bakaduha tugasomya tugasomba ibase nka zita nka cumi bakaduha amajana atanu Ngaca- ngaca ndanira mawe nk'amajana nk'ayo amajana atanu nawe nakoreye ngaca ndanira mawe agacagura ibi- agacagura ibijumbu tukararira none se u- iyo uvuyeyo wumva umerewe gute mva mbabara ngaha mu gakaraza uretse kuba hari abana bajya bajya gukora imirimo ivunanye mu baturage b'abakongomani hari n'abandi nabo bazerera basabiriza amafunguro n'imyambaro muri uyu mujyi wa Uvira bikurikiranye n'uko ari nta mbaraga baba bafite zo kujya ku kiyaga cya Tanganyika kwikorera amabuye n'imicanga tuva ngaha kubera inzara tukajya gusega bakadutuka hari igihe tubizana n'igihe babitwima mwagera iyo mugiyezeho n'iki bakunze kubaheza baraduha ubufu ugasanga baduhaye nk'ibigozi bibiri ufise umuryango mwinshi ibyo bigozi bibiri urabicumba bikarara bihetse tugiye gukora baraduha akazi tugakora hari igihe wikoreye ibase zitanu uri umuntu utabimenyereye ugaca ugwara nka jewe nagiyeyo rimwe cangwara nagwaye iminsi ine na n'ubu sindasubirayo ngiye gusega baradutuka ngo dufise amaguru n'amaboko ngo tuba tugenda gusega akazi tugakora twagenda imurongo naho gusega akazi ko kumesa bakanka kukaduha bakadutuka ngo tuzoze turagenda mu igaraviya tugiyeyo naho tukahebura abayirose nabo bakagwara twifuza kuva ngaha tu- batujane hariya tuje kwiga Eh, kuko dushaka kwiga natwe twaje ngaha tuzi yuko tuzoja kuyiga twaje ngaha mu kwa mbere aha muri taransite tuhameze amezi atandatu kandi twari tuzi yuko twaje kuyiga kwizera imana madeleine ni umubyeyi ufite abana batatu b'abasore bari munsi y'imyaka cumi n'ibiri y'amavuko aragaruka ku mpamvu bahitamo kohereza abana babo kujya gukora iyi mirimo ivunanye yo guseba imicanga n'amabuye bavuye muri iyi nkambi ya kavimvira igituma kibatuma baduha ayo bwa- ubwo bugari baducumbira babuduhaye babuduha ata mboga zikwiriye zifise mboga abo bana niyo bavuye muri ayo magaraviye bagwaye tubajyanye kwa muganga umwana atarembye ntibamwakira Mo- bigaca bituma rero umwana hako yirirwa akuririra ko nk'uku uravuga ngiye niwigire mu igaraviye nuronka n'amajana abiri uzane twongerereze ni ukuri turahangayitse kandi turarushe kuri iki kibazo cy'abanyeshuri batinda mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira bigatuma umwaka w'amashuri bapfira ubusa umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi bwana fredi salomo avuga ko muri uyu mwaka w'amashuri wa bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda usigaje amezi abiri kugira ngo utangire utazongera gupfira ubusa abanyeshuri bari muri iyi nkambi kuko nyuma y'ibarura rya pamu bazajyanwa mu nkambi y'umurongwe ahari amashuri vedasingabo ku bw'ijwi rya amerika kavimvira wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo mu rwanda ubuyobozi bw'ingabo mu karere ka rubavu ni mu ntara y'Uburas- y'uburengerazuba barasaba abaturage kwitandukanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu ni inkuru ya claude ganza munyamagana mu nama z'umutekano inzego za gisirikare n'iza gisivile zikomeje kwegerana n'abaturage bo mu mirenge y'akarere ka rubavu ihana imbibi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo abaturage barahamagarirwa kutagirana imikoranire iyo ari yo yose n'abashaka guhungabanya umutekano w'u rwanda baturutse mu gihugu gituranyi cya kongo koloneli muhizi pascal uyobora ingabo mu turere twa rubavu na nyabihu yihanangirije abaturage abasaba kugira amakenga kuko uwo ari we wese winjiye mu mudugudu wabo badasanzwe bamumenyereye bakihutira kubimenyesha inzego zishinzwe umutekano n'iz'ubuyobozi bw'ibanze uwuzi umutekano icyo ari cyo nkamwe mwariye amasasu kuko mwebwe ntabwo muri ya kategori yo mu zindi ntara bashobora kuba bavuga ngo reka tugerageze turebe ntimwagerageje si wari ryari kubayingiriya ndani hapa baragerageje ariko mubereka yuko nta mwanya bafite ushaka kuza neza naze neza amanitse amaboko leta y'ubumwe leta yacu nziza iri tayari kumwakira no kumubwira ngo ngwino kora akazi kagendanye n'ibyo wize nta bindi nzi ko icyo mwanze muracyanga icyo mwemeye mukacyemera ubundi ni ko kuba n'umugabo icyo wemeye uracyemera icyo wanze ukacyanga koloneli muhizi avuga ko bafite amakuru y'uko hari abagishaka kugerageza guhungabanya umutekano ari nayo mpamvu baburira abaturage hakiri kare ngo hatazagira abashukwa n'umwanzi akabihishamo ntabwo dushaka ikintu kiduteranya n'abaturage cyo kuza gushakisha umuntu wihishe mu nzu kuko yacumbikiwe n'umuntu wakabaye ari umuntu mwiza wakabaye wanamufasha akamushyikiriza ubuyobozi bwa leta aho kugira ngo uhagire ka militeri cyangwa se ikigo cya gisirikare kuko iyo wafashe umwanzi ukamushyira iwawe ukamucumbikira ubwo uba wiyemeje yuko iwawe habaye icyicaro cy'imirwano siko bivuze se iyo wemeye yuko umugizi wa nabi aza abanyarwanda nibo babivuga neza ngo uhishira umurozi akakumaraho iki kuko ni ibintu tuzi twabayemo kuva icyenda na kane icyenda na karindwi igihe cy'abacengezi umuturage wese wageragezaga kwikururiza umuntu ngo ngwino nguhishe ndiyogosenge ndetse wanyu byarangiraga ari uko bajyanye cyakora koloneli muhizamara abaturage impungenge ko nta gikuba cyacitse kandi ko baryamiye amajanja ku buryo ntabwo babwuka umwanzi yabinjirana mu gihe hari ubufatanye n'abaturage nk'ubwabaranze mu kurwanya intambara y'abacengezi avuga ko yorohejwe n'uko abaturage n'abasirikare bafatanyije ikindi waba ugenda ufite amakenga ni uburenganzira bwawe kumubaza ngo urinde urava urajya hehe nibyo tubasaba nta bindi naho ingabo dufite zuzuye aha ku mupaka zirirwa zirabyarabya indimi zihanagura imbunda zoza uzaza mukabona afashe ahantu arahicaye hari igihe mutwemera ariko mutwemera iyo urugamba rwakomeye ariko ubu ngubu muba mubona turaba twigenda tumeze nk'ibintu by'intare bishaje gusa biraba byarindagiye ariko urusasu ntirwavuga nibwo muzamenya ukuntu tubari bari batanga kandi murabizi ntabwo ari ibintu twivuga bitaraba twebwe twaracyajijwe kandi duhora twiga uburyo twafatamo umwanzi uburyo twafatamo umwanzi nta bundi ni ugukubura ubuyobozi bw'ingabo n'ubw'akarere busaba abaturage kwanduza buri muturage bacumbikiye abasohoka igihugu cyangwa akizamo kugira ngo hamenyekane urujya n'uruza rw'abantu umunsi ku wundi busaba abaturage kandi kwitabira amarondo kuko abasirikare bataboneka ahantu hose kandi akenshi umugizi wa nabi yitwikira ijoro ntabwo tuvuze ngo ugende umwiyahureho umukureho karishonikovu ugire ute ariko mubaza ikimugenza nijoro niwabona bafite n'induru bafite n'ibikoti wari ku irondo uri mu ikorosi nk'uko nababwiye cyangwa mu gashyamba wenda mukanababona bafite n'izo ntwaro ari babiri ari batatu kuko abo dufitiye ubwoba ntabwo ari abaza gukuraho leta nta n'ubwo ari abaza gukuraho pozisiyo ya gisirikare ni abaza kwihisha mu giturage bamwe mu baturage nabo bavuga ko bamaze gusobanukirwa akamaro k'umutekano kuko ibihe by'abacengezi byabasigiye isomo rikomeye dukurikije ibintu byinshi twanyuzemo muri aka karere k'ibirunga nta muturage warota abona ko ibyabaye kiriya gihe cy'icyenda n'umunani icyenda karindwi byasubira kugaruka muri ibi bihe umugore mu gucunga umutekano icyo nakora nk'igihe umugabo wanjye arajya kurara irondo agomba guteka kare kugira ngo agende kare amenye aho agomba gukorera isaha igenwe yo gukora irondo ayigezeho ikindi ni ukubona umuntu nazi nkamushyikiriza inzego z'ubuyobozi cyangwa se nkatanga amakuru uwo muntu agafatwa imirenge ya bugeshi na busasamana niyo bagizi ba nabi bakunze kwifashisha bagaba udutero shuma ku rwanda abatuye mu mirenge ya rubavu na cyanzarwe nayo ikora ku mupaka na kongo nabo barasabwa kuba amaso bagatanga amakuru ku ari we wese bakekaho imigambi yo guhungabanya umutekano mu kwezi gushize mu karere ka nyaruguru ko mu ntara y'amajyepfo gahana umupaka n'u burundi abagizi ba nabi bahagabye ibitero ubugira kabiri bica abantu babiri bakomeretsa abandi banatwika imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa nyabimata basahura n'imitungo y'abaturage ni ubwicanyi bwaje nyuma y'igihe gito no mu murenge wa bugarama mu karere ka rusizi abantu bitwaje intwaro bishe abantu babiri bagakomeretsa abandi claude ganza munyamagana irubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahadi ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu noneho kwa nyaburunga
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no kuw'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
bakunzi b'ibiganiro vya radio ijwi ry'amerika ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa nyaburunga aho tugaruka ku ruhara rw'amaradiyo mpuzamakungu mu bijanye no gutsimbataza ingendo ya demokarasi hamwe rero no gukomeza akarangamutima k'umwuga abatumire ni babandi nyene babiri hari gabriel bihumugani n'umuhanuzi mu bijanye n'amategeko mu nama nkuru igejwe ibinyamakuru cnc mu mfunyapfunyo y'igifaransa gabriel ndakuramukije mwaramutse neza kaze kwa nyaburunga murakoze cyane ubundi turi kumwe ni jacques bukuru nawe akaba ari umumengesha makuru wa kera igicocoro muri uwo mwuga akaba mbere arongoye n'uruganda rwo kumenyesha amakuru muri radiyo nkuru y'igihugu jacques ndakuramukije ndabaramukuje joro kaze kwa nyaburunga reka turi hane ntituriganwe urakoze cyane reka rero tuduge ku ijambo
kwa nyaburunga
gabriel bihumugani nk'umuntu yivugira amakuru y'inkino mu ijwi ry'amerika uno munsi ahaniwe iki urumva abahanwe ariko si ukuvuga yuko we aba yakosheje cyangwa naho haba hari icyo yaba yakoze kugira ngo acabuzwa kumva amakuru mu kirundi tuvuga tuti umuryango aba umwe agatukisha umuryango ni ukuvuga yatukishije iradiyo kugira ngo iyo mbwa igume itukisha umuryango ntigumemo baca bayiraba bakayigiza inyuma
ndahindukiye kwa jacques aya maradiyo mpuzamakungu wari wasabye yuko boyagendera none bayatumye ko akaza aho ngaha ntiboganira batabanje kuyagendera
ibyo nta ngorane urumva bayatumye ko abarayarongoye bakaza n'amarame mugabo aba barongoye senise bashoboye nabo nyine kujya baragenda bahagira bati e twe turongoye senise turaje ku cyicaro cy'iradiyo y'abafaransa erefi reka kumbure cyagaruka mwari mwavuze yuko muhora amaradiyo mutwara mukoreramo hariho aya ngaha mu gihugu n'ayo hanze ayo mu gihugu murayagendera ayo hanze kuko mudashyika ku cyicaro cyayo mugwa mugaranye murakoze cyane nabivuze yuko harya iyo umurabyo urabije ntuvuge ngo marabanse kuko n'abakunzi birajyana naho urwego rw'igihugu rwigenga ibihano amakungu yafatiye uburundi birakora ku rwego sense uburyo rero dufise dukoresha ntibushobora kuduha ubwo burenganzira bwo kujya kugenzura amaradiyo ari hanze y'imbibe z'igihugu ndagarutse rero jack uno munsi none za efi za voix d'amerique za bbc hari umuntu yoba akizifata nk'akarorero
nka gutya duhora tuvuga tuti iradiyo y'igihugu n'umubyeyi wa yandi maradiyo naho benshi bagira bati ntawe wanka kwanka nyina ngo arafise amahere bakatunebagura yamara erefi nka jewe naravuze amakuru mu gifaransa ntumvirije ingana bariko barayavuga barya bavuga amakuru mu gifaransa ntabwiye abantu bavuga amakuru mu gifaransa mu iradiyo y'igihugu nti je murumviriza naka ehe karahara mu ruganda ntibacura aguma ari akarorero bimwe bimwe n'akarorero kweri aho ntitubidehe hariho amakuru avugwa muri bbc mu giswahili mu giswahili ndazi ko abamenyesha amakuru bo mu ruganda rwo kumenyesha amakuru mu iradiyo igihe yoheba kumviriza amakuru yari ariko aravugwa muri bbc avugwa n'abatanzaniya avugwa n'abandi aho o ndakubwire usanga ariko aravuga igiswahili cy'ikigamba igihe boreka kumviriza abo bavuga amakuru mu gicongereza bigashika bbc kaguma yugaye ntiyumviriza amakuru nkera bariko barayavuga muri bbc kandi ari abongereza azosanga ariko aravuga amakuru y'icyongereza yibaze ngo reka aravuga y'icyongereza ariko aravuga ikigamba cya haruguru ni ingorane ni ingorane atumvirize voix d'america ngo yumvirize amakuru y'icyongereza igena bayavuga bonge aba abanyamerika eh tuzosanga turi ko turavuga ikirundi uvuze uti namaze no gushikiriza abarongoye iyi nama nkuru yijeje y'ibinyamakuru kugira barabe ibyo bihano ngene byo bugenda ntuhava ushyiramo ibishobisho nk'umumenyesha amakuru nta bishobisho nshiramo jewe mwamwuga wo kumenyesha amakuru ndagukoze imyaka irenga mirongo ibiri n'ibiri maze nk'imyaka cumi je ndongo uruganda rwo kumenyesha amakuru ndandika n'ahandi nkandika nta bishobisho je mfise ku myaka mirongo itanu n'ine ariko rero no mu gufata ingingo nta bishobisho ngo umuntu adadarare ko baga hasi kuko imbwa yaga hasi igiti ukagira gutya a ukagira gutya a ikaguma yaze hasi Eh, tubafashe twifashije dufashije n'abanyagihugu kuko ba- babwiza kugira ico bumvirije ntitwaguma twumviriza ijwi i- amakuru yerekeye ubutegetsi turayavuga nka twebwe kandi hari abantu babideha bagira ngo iradiyo y'iwanyu ntituyumviriza u- nkagira nturukijujo butumviriza radiyo y'igihugu y'igihugu none uko inama nkuru eh, ijejwe umutekano yagize iti "Ntiwi- ntimushobora turasabye ntibasubire kuwubaka mu kiyaya hari tubwiza kurima nawe ubwawe wewe kubera ubujuju utumviriza ugacuca kusaba yo parasere mbega urabizi ko mu myaka itanu bashobora kugira bati turafashe ingingo aho twasemereye abantu bose bubatse ngaha situra eh eh gusense turazi ko turabavyeyi Um- umuvyeyi nawe umwana wawe murabe usanze ariko aranyura umugusha ugira uti ndagucira uri kiburirane ugaca ufata ferabe tugacucirako ewe ya uragira uti mwana ihanure mwana je naragowe imbere y'uko umuvuma
ariko eh, uyu bihumugani yavuze ati aya maradiyo hariho abemera amakosa bakoze mugabo n'abandi babananye bayakora yavuze nk'aba ba ijwi ry'amerika avuga ati babananye bakoresha nk'umumenyeshamakuru akurikiranwe n'ubutungane bw'uburundi abo nta kagoho bavunira je nibaza yuko urwego sense ruzoguma ruganira n'abanya- n'iradiyo y'abanyamerika bagi- barabe ikibereye nayo radiyo iraba ikibereye nibasanga yuko bagira bati uwo muntu naho mumukurikirana twebwe twibaza yuko ivyo bitaturaba mm, bazoheza bagira bati twe turamukoresheje hama senese arigira ati ko mwe mugagaje tugumye twugaye ka turugaye burundu sense nayo izoraba iti "Mu- uwo muntu bakoresha ko ari umwe mbega eh, aba- bat- bumviriza bi- bi- ijwi ry'abanyamerika twofata ingongo y'ukugara burundu dushize ku munzani hahomba bande hunguka bande bazoheza bagira inama nakubwiye yuko bagwe bahora bagira inama bazoheza nabo nyine baraba ico abumviriza ijwi rya amerika boba bahomvye nico eh, nico iradiyo y'abanyamerika yoba ihomvye
kwa nyaburunga
Eh, urwego sense nakubiye kundi ibintu ni muri go mugabo sintonda iminsi yose mugabo kaba umenyesha amakuru maze imyaka myinshi kandi nkaba mfise n'imyaka myinshi sense ndayibwira nti ku bantu bahora bumviriza ayo maradiyo ni nko kurya boba ufise abana hariho ba- babwirizwa kunywa amata dufata ayo maradiyo ko ari nk'icakunze kirimwo amata haguye mu isazi umwana agomba kuja kuyanyubwira uti bangira mwana ntunywe harimo isazi Eh, nibihute bayitosore bafata akatsi eh, mu- ku mwanya wo ayo mata atarapfa bagira bati turatosoye mwana subira rero uje ufata icyakunze unywe bihumugani ayo mata niba mumusanga yamaze gupfa ko muteba gutoso
nabivuze eh, mu kirundi baca umugani bati ubandwa niwe banda urugi Eh, nababwiye nti twe twisunga amabwirizwa gusa murabizi nk'akarorero igihe twafata iyo ngingo ni uko eh, leta y'u Burundi yari yadusabye yuko eh, dufata tu- tu- tu- tu- tu- tu- tui- tuyirabira yuko BBC itayirengeye ku bintu yari eh, vyari vyaciye kuri kuri iyo radiyo muri ico gihe rero BBC yonyene nk'ubu yaremeye ko habaye ikosa reka rero nce ntomora ahubwo kumbure bamwe banavyumve kuba yaremeye ko habaye ikosa hariho ibindi bintu bishobora gukorwa iyo rero hagati y'abantu babiri bagiranira ingorane ukaza usanga umwe yateye ikibazo ubundi mugenzi we barasabana ikigongwe iyo badasabanye ikigongwe naho amategeko mugabo atari amategeko yo kumenyesha umwuga amategeko y'umwuga nibijya twakoze hari ayandi mategeko rero acaza mu gihe ibyo byashitse Eh, ndabaha nk'akarorero eh, ni ingingo ya mirongo i- eh, y'amajana abiri na mirongo itanu n'icenda ivuga yuko iyo umuntu yakoreye icaha uwundi ategerezwa rero kuraba ingene amuha inshumbusho y'icaha yamukoreye muri ico gihe rero twebwe nk'u- nk'urwego ru- rw'igihugu rujeje kugenza ingene imenyesha amakuru bikora aho turacarindiye uwari yari yitwaye yarabonye ko twahanye uwari yari yitwariwe nawe yarabonye ko yakoze ikosa none mu gihe abo bantu bataranahura mu gihe tutarabona ingene bimeze n- naho navuze nti barasavye ba- ba- baremeye ikosa hasigaye rero gusaba ikigongwe bati ku ikosa twakize ni ibi hanyuma rero umwe yari yitwaye niyavuga ati uyu twumvikanye nta kibazo niyo yaba batarumvikana naho ni bya bindi duca tuvuga tuti hariho uba yemeye kuvuga ati je ndabihevye bigarukira undi nawe akavuga ati eh, jewe ko andekuriye bira- birakunze amezi atandatu rero niyahera ivyo o, tubona ingene vyatoye umuti twebwe iwacu nta ngorane zihari ijwi rya amerika nta- ntiriremera ikosa kugeza ubu nta kete turabona nka jewe nk'ibintu vy'amategeko vyose iyo bije bishikira iwanje nta na- ntaryo ndabona jacke hari akagoho uvunira ayo maradiyo nayo
ayo maradiyo ico no akagohe no bavunira kugira bamenye ibibereye mu burundi ega nibatwegere nibakwegere ntibiyugwananire hariya eh, mu bwongereza muri amerika mu bufaransa ngo have bibaza ngo barafise ibibereye ndabizi ko bafise abantu baha amakuru bari ngaha mugabo twe nk'ibicocoro nkawe nk'igicocoro nk'aba bakora muri senese bamaho twobavunira akagoye twobahanura bari n'amahera bari n'amahera nibarondera abahanuzi ngaha mu gihugu imbere y'ukurungika amakuru bababwira bati mbega tugomba turungika amakuru yakozwe n'ubu umuvumu adukorera mbega mwibaza ko abereye twayahaye intumbere iyi n'iyi n'iyi n'iyi hama tubabwira tuti mukayarungika ayo makuru nta gisivya turabugarira ako niko kagohe no bavunira kubera hari aho bibaza ngo umwuga barawuzobereyemwo bakoze imyaka myinshi baciye mu mashuri ahanitse mugabo ibibereye byo mu burundi ntibabizi barashobora kuba bafise abantu baba- bako- babakorera ngaha hari aho batabahanura neza kubera baba baha amafaranga mugabo kabuhanuzi ashobora kubabwira uti icyo kintu kikazino ni nk'umuravyo uje gukubita hama natwe turikingira tupfuma tuja kwa barumenyi tukoresha ikigegene hanyuma bisubira iwawe urakoze cyane mbega biha umugani mu kurangiza hari akajambo kizeza umunyagihugu yahora akurikira ry'amaradiyo mpuzamakungu
E, ak- a- ico twababwira ni uko twebwe turakora ico dutegerezwa gukora kandi nk'uko nabivuze e, uravye ivyashikiye ayo maradiyo mpuzamakungu e, ni uko gusa e, ata iyo wowe uri arbitre e, ntushobora ku, kuhava uvuga uti ngira ngo uyu u- nda- nda- nda- nda- nda- ndamuhe dufate, dufate nko ku mupira w'amaguru ndamuhe ikarata itukura kandi bategeza kumuha ikarata y'umuhondo uba ugize nabi twebwe rero turaraba tukaraba uyu u turavye ikosa yakoze tumuha iyi karata turavye uyu nawe ikosa yakoze tumuhaye ikarata iyo ryakosa agumye arikora kabiri murazi ikarata zibiri z'umuhondo zikurikirana zi- zi- zica zisigura ikarata itukura naha rero tu- a- turacarindiye rero akagohe rero tubavuna tubabwira tuti ikarata y'umuhondo barayifise ntibarindiriye itukura urakoze ndagushimire gaburiyeli biha umugani nibutsa ko uri umuhanuzi ajejwe iby'amategeko mu nama nkuru ijejwe ibinyamakuru mu burundi sense wakoze no kwitaba kwa nyaburunga mwakoze cyane kumpa ijambo kuko iyo ufise ijambo vuga ni byiza ukarishikiriza murakoze urakoze ndagushimiye nawe jacques bukuru nibutsa yuko urongoye uruganda rwo kumenyesha amakuru muri radiyo nkuru y'igihugu imyaka icumi wakoze no kwitaba kwa nyaburunga murakoze cyane hajya kuniganwa ijambo n'ikintu gikomeye bandanya muriha n'abandi niyo ngendo ya demokarasi urakoze ndagushimira nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndagukipfuriza kuranirwa aho uri hose mu byawe no mu bawe naho ubutaha
kwa nyaburunga cyari kiremeshejwe na jerome niyo nzima kwa nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no kuw'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga ni kuri radiyo ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika ni ahangaha amakuru no kwa nyaburunga bihumurije ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama mugire umugoroba mwiza